radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda umwari diane shima rwigara yatanze kandidatire ye yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ni uko ibibazo bitabuze aho bisha abantu banjye bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo ariko urebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza icyo navuga mu kwiyamamaza nizere ko kandidatire yanjye bazayemera umwari diane shima rwigara wifuza kwiyamamaza nk'umukandida wigenga muri repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta fardc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu numvise yuko baba bari kurwanira ingamba zake ku mabombera no kumva yuko yerekera za karuba umwe mu bahunze imirwano mu burundi haravugwa icyorezo cya korera gikwirakwizwa ahanini n'isuku nke y'amazi unesco yarapimye isanga ry'amazi bakoresha arimo imigira ya korera aricyo gituma twasaba abajejwe intwaro ko babyugara ridwine baradahana minisitiri w'ubuzima muramwumva mu kiganiro cy'abari n'abategarugori inteko y'abacamanza y'i new york yahamije donald trump wahoze ari perezida w'amerika ibyaha byose mirongo itatu na bine bikomeye yashinjwaga ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kumwe na diane nini nahazwe reka duhere ku butungane muri leta zunze ubumwe za amerika abanyagihugu cumi na babiri bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu juri iburanisha donald trump new york bemeje ko ubu yahoze atwara amerika yagirwa n'ibyaha mirongo itatu na bine byose yari amaze iminsi ariko araburana ko ibyaha mirongo itatu na bine donald trump yari kwaburana ko bifise imizi ku madolari ibihumbi ijana na mirongo itatu yahaye umugore akina amareresi y'ibiterasoni hazwi ku izina rya stormy daniel Trump yavuze ko yaciriwe urwagondagonde ashobora kuzopfungwa imyaka ine ino nkuru turaca tuyigaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kumvisha ico abatandukanye babivuzeko tubandaniriza amakuru yacu muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abanyagihugu mu gisagara ca kanyabayonga kitari kure cane n'ica goma baraye barahunga itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp dukesha ino nkuru rivuga ko umwe mu bategetsi ba kongo atashimye ko amazina yiwe atangazwa yaribwiye ko ku mugoroba w'ejo kuwa kane abarwanyi ba m23 bari basigaje ibirometero bitanu gusa kugira ngo binjire muri ico gisagara uwo mutegetsi yagize ati ibintu bimeze nabi cane uwundi munyagihugu yavuganye na afp nawe acongera ko ati igisagara ca kanyabayonga gihava gisigara kigaragara igisagara ca kanyabayonga gifatwa nka kimwe mu bisagara bikomeye vyo mu ntara ya kivu ya ruguru ubundi burere bwiriwemwo intambara ejo kuwa kane ni masisi no mu icungararo ya sake amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu akemeza ko kuwa mbere abarwanyi ba M23 bari bayigaruriye igisagara kindi citwa kiagala ababa muri ico gisagara nibo baciye bahungira ku bwinshi mu gisagara ca kanyabayonga gishobora kugwa mu minwe ya M23 umwanya n'umwanya tukiri ku mugabane wa afurika ibiharuro mfata kibanza bimaze kumenyekana mu byavuye mu matora ya afurika y'epfo vyerekana ko umugambwe anc umaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi ufise amajwi ari munsi ya mirongo itanu ku ijana ku bibanza ibihumbi mirongo ibiri na bitatu vyo gutorera ko ibigera ku bihumbi bitandatu nivyo vyonyene bimaze guheza guharura muri ivyo bibanza ibihumbi bitandatu anc imaze kuharonkera amajwi agera kuri mirongo ine n'atatu ku ijana umunyamabanga mukuru w'umugambwe anc nomvula mukonyane yavuze ko atabwoba ibiharuro bafise kugera ino saha bibanyuze majambo yiwe yagize ati duhagaze neza cane benshi bari biteze ko hagera ino saha dufise amajwi ari hagati ya mirongo itatu n'atandatu kw'ijana na mirongo ine kw'ijana turizera ko tuza kubandanya tugwiza amajwi bikaramuka bishitse umugambwe ANC nturonka amajwi akwiye bizoba ngombwa ko wikora ku yindi migambwe kugira ngo President Cyril Ramaphosa atorerwe manda ya kabiri bishitse iyo migambwe ntiboneke naho buzoba bubaye ubwa mbere umugambwe ANC utakaje ubutegetsi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane aho ico gihugu casezerera intwaro yakaryamisha miryango muri rusange amajwi amaze guharurwa ni mirongo ibiri n'indwi kw'ijana vy'abatoye bose umugwi ujeje gutunganya amatora muri afurika y'epfo ukavuga ko hazogera ku munsi wa mungu ibiharuro ntabanduka vyose vyamaze kumenyekana ejo ry'amerika washington dc turacabandanya n'amakuru tubafitiye perezida wa amerika yemereye ukraine gukoresha ibirwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe vy'uburusiya ibimenyeshamakuru mpuzamakungu bitandukanye birimo nka reuters y'abongereza afp y'abafaransa cnn ikora aha muri amerika bivuga ko umutegetsi wa amerika yatanze ano makuru ntashime ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko uruhusha joe biden yatanze rutomora ko ibirwanisho vya amerika bizokoresherezwa gusa mu gisagara ca kharkiv uwo mutegetsi abandanya avuga ko uruhusha amerika yahaye ukraine rudasiguye ko yayemereye kurasisha uburusiya ibisasu bishobora kurasa kugera ku birometero amajana atatu igisagara ca kharkiv amerika yemeye ko ukraine irungikamwo ibisasu mu burusiya kiri mu buseruko bwa ukraine kikaba kiza imbere mu vy'uburusiya bukunze kugabamwo ibitero kigira ubwa kabiri mu bunini mu bisagara vyose bigize ukraine hari haheze igihe ibihugu vyo mw'ishirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe otan bisaba amerika guha uburenganzira ukraine bwo gukoresha ibigwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe vy'uburusiya ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta fardc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu imirwano ikomeye yabereye kuri uyu wa kane mu nkengero z'umujyi muto wa sake muri teritwari ya masisi inkuru irambuye ari darius asanka imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta frdc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu yumvikanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu duce twegereye santere ya sake iri ku birometero birenga gato makumyabiri na bitanu uvuye mu mujyi wa goma abaduhaye amakuru yo kwizerwa badusobanuriye ko lokalite za madimba na ngumba arizo zibasiwe n'iyo mirwano kugeza mu masaha y'umugoroba wo kuri wa kane tugerageza kwerekeza ahumvikanaga imirwano we n'ababashije kwambuka bava ahitwa mubambiro berekeza goma badusobanuriye ko hari amabombe yaba yatewe n'umutwe wa M23 yaguye hafi aho radio Solidarite FM ikorera n'ayandi atatu yituye ahitwa Imayutsa kugeza muri iki kigoroba umubare w'abakomeretse n'abiciwe ntabwo uramenyekana kubera ko kubona uwatanga ishusho y'uko ibintu byifashe hafi y'aho urugamba rubera bitoroshe abenshi barakekeranya kuko amabombe yatumye bahunga batareba inyuma ubu ni ubuhamya bwa patrick nsabimana mu gihe twahuye ahunga bagiye guca mu gitondo nyine bumva nyine imbunda nini zirimo zivuga mu rugo kuvuga ari imbunda nini zo hejuru zikomeye cyane sasa navuga ati ngo za ziri kwerekeza he za ziri kuririra he ariko ntazumvishe muri makeya ni amabombe nyuma y'aho ngaho ngizumva nkurikirana amakuru gushishoza numvise yuko yuko bari kurwanira ingambo zake ngo mabombera no kumva yuko yerekera za karuba za niza mushaki kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare bwo mu ntara ya Kivu ya ruguru nta tangazo bwari bwatanga ku butumwa bugufi ku murongo wa X Colonel Guillaume Njike umuvugizi w'ingabo mu ntara ya Kivu ya ruguru yemeje iyi nkuru y'imirwano yafashe indi ntera anamenyesha ko ingabo za leta zashubije umwanzi inyuma kandi ko zirimo gutsinda urugamba ukireba impunzi zituye mu nkambi zitandukanye ziri muri karitsiye mugunga na lakve zavuze ko zikomeje kuba mu buzima budashitse kubera ubwoba bafite butewe n'imirwano ihora yegera aya maka kandi ari mu mujyi wa goma impungenge zikomeye bafite ni ukwibaza aho bakwerekeza mu gihe imirwano yabasanga igoma cyangwa se baramutse bateweho andi mabombe nk'uko byabaye kuri tariki eshatu z'ukwezi kwa gatanu ali asanka darius ijwi rya amerika igoma mu rwanda umwari diane shima rwigara yatanze kandidatire yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nka kandida wigenga mu matora aza mu kwezi kwa karindwi gutaha eric bagira ubusa yari ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora umwari diane shima rwigara yaje ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora aherekejwe n'umugore umwe ndetse n'abagabo babiri inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite ntabwo bajya babisobanura neza naje kubisiyo ibyo uzabitugezaho aha madamu woda gasinzig ukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora yasabaga diane rwigara ibyangombwa bisabwa ku mukandida ushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ni umuhango udatinda ku bakandida bose nyuma yo gutanga ibisabwa diane shima rwigara yatubwiye ku mirongo migari ya porogaramu politike ye kuri iyi nshuro ni byiza ko dufite inyubako nziza imihanda myiza isuku mu gihugu ni ibyo gushimira kuko nabyo birakenewe ariko kandi uko twubatse ibintu ni nako tugomba kubaka abantu nk'uko nabivuze muri bibiri na cumi na karindwi rero porogaramu politiki yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa ufite aho aba ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibi bindi byose ni ku nshuro ya kabiri diane shima rwigara ashatse guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi komisiyo y'amatora ntiyamwemereye kwiyamamariza kuri uyu mwanya kuko yatangaje ko hari ibyo atari yujuje diane shima rwigara yavuze ko urugendo rwe mu matora asanga rutandukanye cyane n'urwa none ngeranyije na bibiri na cumi na karindwi gushakisha imikono byari bigoye kurusha ubu ngubu uyu mwaka ntabwo ubuyobozi bwigeze budutambamira cyane nka mbere ko baturetse tugashakisha imikono n'ubwo ibibazo bitabuze aho abantu banjye bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo ariko urebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza icyo navuga mu kwiyamamaza nizere ko kandidatire yanjye bazayemera kuko ibisabwa byose ndabyujuje uretse ikiriya bavuze ibindi nabyo nzabizana muri iyi minsi abantu bansabye basabaga magana atandatu natanze magana cyenda mirongo irindwi hafi igihumbi mfite icyizere ko kandidatire yanjye bazayemera ashobora kwiyamamaza kandi muri uko kwiyamamaza bikazagenda neza mu mboni ye diane shima rwigara asanga hari ibikwiye guhinduka cyane kubikora mu mugambi wo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije abatari bake uretse n'urubyiruko n'abantu muri rusange leta yacu yareka abantu bagakora kuko hari imbogamizi nyinshi ku muntu ushaka kwikorera yaba ari umuntu ukora ibintu biciriritse ibyo twita ko biciriritse yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru hari ikibazo cy'imbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha abanyarwanda icyo rero ni ikibazo ubundi abanyarwanda bagombye kugira piriyoriti ngo bakore mu bwisanzure umwari diane shima rwigara niwe mugore umwe rukumbi ugaragaye ashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora aheruka mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ntiyahiriye diane shima rwigara yashinjwe ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano birangira yisanze muri gereza kuko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko mu bamusinyiye hagaragayemo indangamuntu z'abapfuye diane shima rwigara akavuga ko ibyo byose bishingiye ku nyungu za politiki avuga ko mu gihe yasabwaga kugaragaza abantu magana atandatu bamusinyiye yari yabakubye inshuro ebyiri kuri iyi nshuro akavuga ko yasinyiwe n'abagera kuri magana cyenda mirongo irindwi na bane mu byangombwa komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko akibura muri dosiye ye ni inyandiko y'umukandida igaragaza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite hari kandi icyemezo cya muganga gitangwa n'umuganga wemewe ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora yamumenyesheje ko ashobora kubishaka mu gihe giteganywa n'amategeko mbere yo gutangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza kuri uyu munsi nibwo abifuza kuba abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'umwanya w'abashaka kuba abadepite barangiza gutanga ibyangombwa byabo abamaze gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu harimo perezida w'u rwanda paul kagame ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amashyirahamwe yigenga cumi n'icyenda akorera mu burundi no mu karere ka afurika y'uburasirazuba aramagana icyemezo cya leta ya tanzania cyo kwirukana ku ngufu impunzi z'abarundi pierre claver niyo nkuru ingingo ayo mashyirahamwe cumi n'icyenda ashingira ko mu kugabisha igihugu cya tanzania niyo kugara amakambi y'impunzi ya nduta na nyarugusu ari mu ntara ya Kigoma iri mu burengero bwa Tanzania izi kambi nini zibiri zirimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na cumi mu ntango z'uyu mwaka umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe yabitangaje mu ijambo ryiwe ashimangira ingingo yari yafashwe n'inama nyabutatu ihuza icyo gihugu uburundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaye impunzi kuva icyo gihe hcr ryarasohoye urwandiko rw'ingengabihe ijwi ry'amerika ryaronse rwerekana ko ayo makambi yose azokugagwa mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ku bw'ayo mashirahamwe yigenga igihugu ca tanzania n'ishirahamwe hcr barafatikanije umugambi wo guhonyanga amasezerano y'i geneve mu busuwise yatewe ku mukono mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe aya nayo akingira impunzi yose aho yahungiye agategeka ibihugu vyazakiriye kutazirukana ku nguvu zimwe mu mpunzi zaganiriye n'ijwi rya amerika zivuga ko zabuze ayo zicira n'ayo zimira kubera iyo ngingo ya tanzaniya ibintu biteye ubwoba inkurikije ya mbere ni uko hari abantu bazomba ngaha bagataha burundi bagashika bicwa dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo ni ahantu mu ngorane ahantu butari muda torora ata kintu na kimwe ushobora gukora utadandaza kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu ni uko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa n'uko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero barashobora kuturasaba nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za kagera mu myaka yahera bakabarasa bakabagirira nabi muribuka imutabira bibiri na cumi na kabiri impunzi nyine zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungu arorera rero bikakorwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri tutabagwa hakiri kare ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu gisata ca hcr kiraba akarere ka afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika biri nairobi muri kenya vyabwiye ijwi ry'amerika ko atako iryo shirahamwe ridakora ngo rikingire impunzi ivyo biro vyatumenyesheje ko biheruka gushikiriza za leta ya Tanzania amakenga y'impunzi kuri ico kibazo ku bwa HCR leta ya Tanzania yarijeje iryo shirahamwe ko impunzi zizoguma zikingiwe ivyo biro bivuga ko HCR ryaganiriye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Tanzania nawe akizeza ko ata mpunzi izokwirukanwa ku nguvu HCR ritangaza kandi ko ata mugambi rifise wo kwaka ubuhunzi abarundi bari muri Tanzania naho biruko ibiro vya HCR vyirinze kugira ico bivuze ku rwandiko ijwi rya amerika ryaronse werekana ko aya makambi azokugagwa mu mpera z'uyu mwaka yamara iyo mvugo ntihumuriza impunzi z'abarundi zivuga ko ibikorwa byo kuzihohotera bitigeze bihagarara n'ayo mashirahamwe yigenga arabishimangira leopold sharangabo atwara irivugira impunzi cbdh vicar kuri mikoro y'ijwi rya amerika ntitubyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero y'uko zotazikomoka byarabandanije haba ibikorwa by'ubwicanyi gufungirwa ubusa konona imirima yabo koza igikorwa cyose wokora cyo kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'intica n'inkizi basanzwe bahabwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani baramaze gutahuka ni mu gihe hase ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu bakiri mu buhungiro mu bihugu vya tanzania u rwanda ubuganda kongo na kenya pye clave ni nkuru ku bw'ijwi ry'amerika
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu burundi haravugwa icyorezo cya kolera gikwirakwizwa ahanini n'isuku nke y'amazi ibura ry'ayo mazi rigira ingaruka zikomeye ku bakenyezi nibo bagomba kuyavoma abagabo ntibabibafashamo inkuru ijwi ry'amerika bateguriye mu rwego rw'ibiganiro by'abari n'abategarugori ifatanije n'inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyarive ndayishimiye muri kino gihe zone rubirizi yiziziwe n'ikiza cya kolera bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba wa tenga hagahwa ugeramiwe kuruta iyindi abavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bacumukura cyane kugira ngo bashobore kuronka amazi meza uri nk'umukenyezi wagiye gusa itasha y'ibihumbi bitatu ntiwogura ibido y'amazi y'igihumbi uremera ukanga ibyo by'ikarombo abantu baratugwarira ko inzoka baratugwarira ko kwasi kubera banywa amazi mabi niyo dutekesha niyo tumesuza ingorane turazigira kuko hanini twebwe abakenyezi ni twebwe dukenerwa ko ayo mazi tuyanyarukana hakunyarukana meza sha tunyarukana ayo mabi kuko niyo dufise hafi nta mazi aba ruguru muri tengagahwamo tukironka dusigaye tubura amazi bamwe tugasha tuvyuka saa munani saa cenda tuvoma ya nyina twegereye inzuzi nka gikoma murago na karombo nizo usanga bamwe bariko baravoma abandi bamesuramwo ivyo biruko mu gihe umushikiranganji w'amagara y'abantu igihe agendeye ibibanza biriko bivurirwamwo abagwaye korera yasabye abanyagihugu gukoresha amazi meza ariko aratangwa n'amashirahamwe afasha mu kugwanya ico kiza ridwine baradahana yabivuze ku wa cumi n'icenda ukwezi kwa gatanu unesco yarapimye isanga ry'amazi bakoresha arimo imigira ya korera aricyo gituma twasaba abajejwe intwaro ko bavyugara vuba bwango birya binogo vy'imbwe n'abenegihugu hagasigara hakora bya bindi vyatangwa na leta amazi wota hamwe n'amazi ya regides vyo babidufashije kurwanya igwirana ry'imigera ya korera amazi atangwa n'ishirahamwe regidezo niyoroshe gushikira abanyagihugu muri rusange bagenda ibirometero nka bitanu baja kuyavoma aho bita mu kivoga canke bakaduga aho bafata urugendo rw'isaha muri komine y'isare ihanura urubibe na mutimbuzi basanzwe babamwo abadashoboye kuyavoma baca bayagura amafaranga igihumbi ku ibido imwe y'amaritiro mirongo ibiri abakenyezi na cane cane abafise abana bakiri bato bavuga ko bakenera amazi menshi ku buryo badashobora kuronka amafaranga yo kuyagura canke ngo bame bikoreye amabido n'abana mu mugongo baja kuyavoma umugabo ko azinduka agenda ashika afungura ntabaza ngo ayo mazi wayakuye abakenyezi cyane cyane kwe turuha ibido urumva wagiye guca ibyo bihumbi bitatu nawe gusigira iyo rasiyo y'ibihumbi bitanu ntacyo akora abagabo nabo baba bari kuri iyo mirimo wewe washika avuga ati none ndawoga canke sinoga kuko hacaba intambara atasanze amazi ngaho muri urwo rugo bamwe mu bakenyezi babona ko abagabo bafise inguvu zo kwikorera amazi ari bo baba bakwiye kuja kuyavoma ariko ku bw'imico y'abarundi icerekana ko hari ibikorwa vyitwa ko vyahariwe umukenyezi n'ibindi vyihariye ku bagabo abakenyezi bose ntibabibona kumwe Oya, nico kunda umugabo navuga ati reka mpambane ndabe ko ndonka n'ikiro c'ubufu c'abana none umugabo mutumya guhiga amazi asa ntivyaba vyoroshe niba uri buri ku bantu bafise amakinga nta kinga amafaranga yoduga nariya nta n'ibarabara baraca ngo ariko aratana amazi hakaba benshi rero abagore nabo baca biganda ngo reka ngo ujye avome bakamufata nabi icyo ni igikorwa cy'iwacu abakenyezi mugabo ugwaye mushinga ntaha arashobora kukunganira kugira ngo muronke icyo mukaraba mu gufungura hari abandi babibona ukundi ntawumvukiye jacqueline abona ahubwo ko abagabo baba bakwiye kubafasha iki gikorwa cyo kuvoma amazi muri iki gihe cy'ubukene bw'amazi biraturushya ahari afise umwanya arashobora gufata umwanya akagenda kuvoma akadufasha natwe bw'abakenyezi barazi ko turuha gufata urugendo rurerure n'ibido ku mutwe n'umwana mu mugongo ntabyo tugishoboye jye ku ruhande rw'iwanjye ni ukuri arabanza akazindura saa cyenda z'ijoro akagenda kurondera kurondera amazi meza iyo ari ku buryo ataturonka hafi komine mutimbuzi iri mu turere twinshi two mu gihugu c'uburundi dukenya amazi n'ubwo ifise amasoko menshi abarongoye shamwe regidezo ritanga amazi mu gihugu basigura ko ubwo bukene ahanini buva ku iyaguka ry'ibisagara abakenyezi basanzwe bari ku bwinshi mu gihugu kuruta abagabo nibo bakogwa ko n'ingaruka z'ubwo bukene bw'amazi muri rusangi ibisagara nka byose barafise ubukene bw'amazi mu gisagara ca bujumbura ku mugwa mukuru w'ubu ubutunzi uko umwaka uhera niko amakaritiye akena amazi agenda aba menshi ayari asanzwe ayakenye yoyo ibintu birunyuka aha twavuga nk'amakaritiye ari ku mpera z'igisagara nka kanyosha kinama na carama no ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya gitega nabo ni nk'uko amakaritiye atari make afise ubukene bw'amazi aha twavuga nk'amakaritiye ya mushasha bwoga nyamirago nyabututsi na karera ntara aho hose hamwe n'ibindi bisagara byo mu zindi ntara atagikozwe mu gushikiriza amazi meza abanyagihugu ikiza ca korera gishobora kubashwaramwo hamwe n'izindi ndwara zituruka ku isuku rike urakoze Thierry Venda yishimiye inteko y'abacamanza y'i New York yahamije Donald Trump wahoze ari perezida w'Amerika kugerageza guhindura binyuranije n'amategeko ibyavuye mu matora ya bibiri na cumi na gatandatu yamugejeje ku butegetsi Donald Trump yahamwe n'ibyaha byose mirongo itatu na bine bikomeye yashinjwaga nyuma y'umwanzuro w'abacamanza Trump yisiye icyemezo urukozasoni Temistokle Mutijima inteko y'abacamanza cumi na babiri yari imaze iminsi ibiri yiherereye ngo ibashe gufata umwanzuro bose nta n'umwe uvuyemo baje kwanzura ko Trump w'imyaka mirongo irindwi n'irindwi ahamwa n'ibyaha byose uko ari mirongo itatu na bine ni mu rubanza nshinjabyaha rwa mbere mu mateka ruburanishijwemo umuperezida w'amerika ibyaha Trump yahamijwe uko ari mirongo itatu na bine bifitanye isano n'impongano y'amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu yahawe Stormy Daniels umukinnyi wa filimi z'abakuru ngo abike ibanga ry'uko yaryamanye na Donald Trump gutanga iyo mpongano ubwabyo si icyaha ahubwo Trump yahamwe no kuba yaracuze inyandiko z'ubucuruzi mu kigo cye Trump Organization gikora ubushabitsi bujyanye n'inyubako uko gucura inyandiko nabyo bikaba byari bigamije guhisha ubwo bwishyu bukitirirwa ikiguzi cya serivisi z'amategeko yahawe n'uwari umunyamategeko we Michael Cohen Michael Cohen ni umwe mu batangabuhamya bakomeye bashinje Trump muri uru rubanza kandi yabwiye urukiko ko Trump ari we wategetse ko Stormy Daniels yishyurwa afite impungenge ko aramutse amushyize hanze byajyaga kubangamira ukwiyamamaza kwe mu bihumbi bibiri na cumi n'itandatu Trump byitezwe ko ariwe uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka aho azaba ahanganye na perezida Joe Biden wamutsinze mu bihumbi bibiri na makumyabiri icyakora ubu Trump yugarijwe no kuba yashyirirwaho amabwiriza ntarengwa cyangwa agafungwa imyaka igera kuri ine ikatirwa rya Trump ryari riteganijwe ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa karindwi ni ukuvuga hagati mu bikorwa bye byo kwiyamamariza kongera kuba perezida mbere gato y'iminsi mike ngo inteko rusange y'ishyaka ry'iterane ku ya cumi n'eshanu y'ukwa karindwi aho agomba kuzatangazwa ku mugaragaro nk'umukandida waryo mu matora ya bibiri na makumyabiri n'ine umunyamategeko Todd Branch wunganira Trump yasabye ko iki cyemezo cyakurwaho ariko umucamanza w'urukiko rw'ikirenga rwa New York Yohani Machan yahise yanga ubwo busabe bwe mu cyumba cy'urukiko Trump yerekanye amarangamutima make ubwo yumvaga icyemezo cy'abacamanza ariko asohotse mu cyumba cyarwo avugira ku munsi w'iryinyo yabwiye abanyamakuru ko iki cyemezo ari urukozasoni arakaye cyane uyu wahoze ari umukuru w'igihugu yagize ati ibi ntibirangiriye aha ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa Truth Social Trump yanditse mu nyuguti nkuru ati uburenganzira mboneragihugu bwanjye bwahonyanzwe bikabije n'iri sebanya rigamije inyungu za politiki rihonyora itegeko nshinga kandi ryivanga mu matora igihugu cyacu kigana harindimuka cyahindutse urw'amenyo ku isi yose abacamanza bagitangaza umwanzuro muri uru rubanza itsinda ry'abashinzwe kwamamaza Trump ryohereje ubutumwa bwa email bugenewe gukusanya imisanzu aho uyu wahoze ari perezida yanditse nabwo mu nyuguti nkuru ngo ndi imfungwa ya politiki kuva uru rubanza rutangiye mu kwa kane k'uyu mwaka Trump yagiye agaragaza kurusuzugura agasuzugura abatangabuhamya bamushinja nubwo hari icyemezo cy'umucamanza Merchan kimubuza iyo myitwarire umucamanza Merchan yahamije Trump icyaha cyo gusuzugura urukiko inshuro icumi anamuhanisha amande y'ibihumbi icumi by'amadolari n'ubwaya umucamanza yemeye ko ari agatonyanga mu nyanja ku muherwe nka Trump perezida Biden ntacyo yavuze kuri iki cyemezo cy'abacamanza ariko itsinda rishinzwe kumwamamaza ryahamagariye abatora gutsinda Trump mu matora yo ku ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe iryo tsinda ryagize riti Donald Trump yakomeje kwibeshya ko atazagerwaho n'ingaruka zo kwica amategeko ku nyungu ze bwite ariko icyemezo cya none ntigihindura uko abanyamerika bahanze amaso kuri koroshye nta bundi buryo bwo kubuza Donald Trump kugera mu biro by'umukuru w'igihugu butari amatora yahamwa n'ibyaha bitamuhama Trump niwe uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani Trump yizeye kujuririra icyemezo cy'abacamanza kandi azakomeza kwiyamamariza ubuperezida nta ngingo mu itegeko nshinga rya Amerika imubuza kuba perezida nk'uwahamwe n'ibyaha bikomeye nka perezida naramuka atsinze amatora yo mu kwa cumi na kumwe Trump azaba afite ububasha busesuye bwo gutanga imbabazi rusange ku bantu bahamwe n'ibyaha byo ku rwego rw'igihugu icyakora ntiyabasha kwibabarira we ubwe mu rubanza rwaburanishijwe ku rwego rwa leta nkuru rw'i New York yahamirijwemo ibyaha uyu wahoze ari perezida ahanganye n'ibindi birego bitatu birimo bibiri ashinjwamo kugerageza kuburizamo binyuranyije n'amategeko itsindwa rye ryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ariko izi manza zose uko ari eshatu ziracyari mu mpaka z'amategeko hagati y'abamwunganira n'abashinjacyaha ku bw'ibyo urubanza rwa new york rushobora kuba ari rwo rukumbi rufashwemo icyemezo mbere y'amatora yo mu kwa cumi na kumwe urakoze temistokule mutijima hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umusaza umubikira inshyimbo ntumubikira ijambo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana